dhiheenya kana gama magaalaa finfinnee naannoo raphii jedhamu jiru tuullaan kosii jiguurraa balaa uumameen lubbuun namoota dhibba tokko olii dhabamuun akkasumas miidhaaleen adda addaa dhaqqabuun ni yaadatama. Tuullaa kosii iddoo sana jiru haala itti dhabamsiisuun danda'amu irratti aangawoonni bulchiinsa magaalaa finfinnee ibsa adda addaa kennanii jiran. Yaadawwan aangawootaarraa dhaga'ame keessaa tokko iddoon kosiin itti gatamaa jiru kun gara dhaabbatoota misoomaa fi bashannanaatti jijjiirame tuullaan kosii achi ture gara godinaa addaa Oromiyaa aanaa sandaafaatti geessama ka jedhu. Gama biraatiin ammaan dura tuullaa kosii kana. Gara sandaafaatti geessuun jalqabame mormii qonnaan bultoonni dhageessisaniin dhaabatee jira jedhu jiraattonni naannoo kana laalchisuudhaan jaallanneen ibsa aangawoonni finfinnee kennaniif yaada jiraattootaa walitti qindeessitee jirti gara shettansi deebisa.
Dhimma kosii magaalaa Finfinnee gara sandaafaatti geeffama jedhu kanarratti ibsa barbaacha gara waajjira bulchiinsa Finfinneetti bilbiluudhaan itti gaafatamtuu waajjira dhimmootii koominikeeshinii ka ta'an. adda daagmaayit mogas akkasumas hojii gaggeessaa bulchiinsa magaalaa finfinnee ka ta'an obbo haayilee fisahaa haasofsiisuuf yaaliin torban tokkoof gooneen milkoofne yeroo kuufamni kosii naannoo raphii balaan mudate lubbuu nama dhibba tokkoof kudha sadii galaafate sana adda daagmaayit mogas vii'oo'eef ibsa kennaniin waa'ee kosii kanaa gara sandaafaatti deebistuu jedhamee gaafatamanii turan akkas jedhan.
የተጀመሩና ተያያዥ የሆኑ ጉዳዮች ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጋር በጋራ ሆነን
dhimmooti jalqabamaniif kanatti hidhata qaban kan ilaaleen bulchiinsa naannoo mootummaa oromiyaa waliin hojiin hojjetamu ni jira isaan kun haala itti jalqabamaniin itti fufu jennee amanna.
Piroojeektii sandaaffaatti baname jedhame guutummaatti hojii jalqabuuf qophiidha gaaffii jedhuuf adda daagmaawii deebii kennaniin.
ሙሉ በሙሉ አይደለም የሚቀሩ ጉዳዮች ነበሩ ራሱን የቻለ ኤክስፐርት guutummaatti hin xumuramne waan hafe qaba ekspertoota ofiisaa qaba isaantu ilaalaa jira.
Gama kaaniin bulchiinsa magaalaa Finfinneetti hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Haayilee Fisahaa televezyiyoona biyyattiif akka ibsanitti kosiin Finfinnee keessa jiru gara heektaara soddomii ja'a bal'ataa jedhan isaan kana keessaa heektaara kudha sagal waggaa shan dura jechuun akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti bara kuma lamaaf afur keessa baasii yuuroo miliyoona soddomii afur ta'uun kaampaaniin Fiinlaand yeroo baatii kudha saddeetii hanga waggaa lama ta'u keessatti lafa kosiitti gatan gara misoomaatti jijjiiruuf hojii dandeessisuu sadarkaa duraa hojjetamee jiraa jedhan kosiin hektaarri torbarra jirummoo. warshaa gara madda humnaatti jijjiiru ijaaraa jira isheen hafte hektaarri kudhan immoo jedhu obbo Haayileen.
የቀረችው አስር ሄክታር ነው። አሁን አደጋ የደረሰበት ቦታ ማለት ነው። የአስር ሄክታር Kosiin hafte hektaara kudhani innis isa lafaa balaan itti dhaqqabe sana jechuudha.
kosii ishee haftee kana maal gochuuf saganteeffatan sa jedhuuf የአስር ሄክታር የሰንዳፋ ሳኒተሪ ላንድ ፊል ስራ እስከሚጀምር ድረስ Kosii hektaara kudhanirra jiru kana sandaafarra ka jiru saanitarii laandi fiil hojii isaa aga jalqabutti jenne ka keenyadha.
walumaa gala kosii silaa hektaara soddomii ja'a irratti gatamuu qabutu hektaara kudhan qofa irratti gatamee jira jedhaniiru isa hektaara kudhan jedhame kan silaa hektaara soddomii ja'a irratti gatamuuf malee jedhan sana karoora maalii irratti qabu.
ወደ ሰንዳፋ ይጀመራል። አስሩ ሄክታርም ይዘጋል። አሁን ከአርቴሪያ ኩባንያ የሚባል ኮንሳልታንት
Gara sandaafaatti jalqabamaa sana booda kosii hektaara kudhan cufnee galla jechuudha. Kana gochuudhaaf kaampaanii biyya Faransaay biraa liqii yuuroo miliyoona kudhan argannee jirra.
kunis mootummaan kan murtaa'uu fi qorannaan adda addaa gaggeeffamaa ka jiru ta'uu ka dubbatan obbo Haayilee Fisahaa hojii gaggeessaa bulchiisa magaalaa Finfinnee lafa kosii raphii ni cufamaa yeroo jennu dhiisnee deemuu otoo hin taane haala itti uummata miidhuu hin dandeenyetti cufnee ta'uu qabaa jechuun yaada isaanii xumuran. dhimmi kosii magaalaa finfinneetii gara sandaafaatti geessuuf karoorfamuu kun jiraattonni naannoo sandaafaa dhimma walfalmisiisaadhaa jedhu qonnaan bultoota keessaa tokko haasofsiiseen ture seenaa waa'een iddoo kosiitti gatansuun banamu attam akka ture dubbataniiru.
Yeroo sani lafa gadhiisadha faabrikaa isin dhaabnaa jiranii. Uummanni sun egaa amma bakka sanii ka'anii uummanni sun gizee sanii ganzaba xiqqootti kennanii amma wanta nyaatanii waan ittiin bulanuu hin qaban amma uummanni sun.
qonnaan bulaa turanii duraan Qonnaan bulaadha. eh.
amma immoo eessa jiru Achumatti eh, gartokkeetti kaasanii achuma qubachiisan. isa booda warshaa ijaare jedhanii qoshee Addis Abaabaa fidanii dhufanii.
Kosii Eh, qoshii Addis Abaabaa fidanii dhufnaan hin ta'u duraan akkasuma hin jettanii amma asitti hin darbamu hin gatamu jedhanii uummanni fincila kaase.
garuu warshaa waan jedhan waan ijaaran hin qaban.
Hin qaban hin ijaarree warshaadhaaf nu kaastanii itti hojjennee gulla jenneeti amma immoo qoshee nurratti hin darbitanii. Wanti kun gulana bisaan keenyatti ga'e waan ganna qabuufi wanta nu ta'uufi mootii kanaa nurratti hin gattanii kan jedhan uummanni salamaa salphii jedhan ofirraa deebi'e.
Uummanni yeroo sana eenyutti iyyate.
Uummanni aanumatti iyyate aanaan wanna godheefis hin qabu humnumaan ofirraa dhaaban yeroo sana. Rakkoo baay'een waan jiruuf waa'een mana diigaa kunis wanna jiruuf mana diigaa saniin wal qabatee bakka mana sila diiganii kanumaa walitti yaa'anii raawwatanii kunis akka nurratti hin darbamne mana diiganis akka nurraa dhaabbatu.
Maaliif mana namootaa diigan?
Yeroo ijaaran sanii dhoowwuun irra doggaa jiru erga ijaaranii keessa taa'anii uummata irraa diigaa jiran kinoon. Eessaas nama tokko tokko qarshiidhaan irraa fudhatanii raawwatanii kan qarshii hin qabne irraa diigan. Kuma digdama kuma soddoma birasii kan kennu hin jira. Isa bira dabranii kan hiyyeechaa hiyyeessadha diigan. Baay'inee gatanii horii argannaan yeroo hundaa sinoo kaleessa kaleessuma diigaa jiran amma sandaaf irratti.
Lafti kosiidhaaf jedhamee uummanni irraa godaane sun amma maal hojjeta?
amma akkasumatti erga kosii san irraa dhaabanii akkasumatti ta'a lafti sun. Ammumallee yaanni hin jira kan finfinnee koshee namoonni dhume kana asitti dhume sandaafatti dabarsina kan jedhan yaada hin qaban garuu uummanni fayyaa keenyaafis hin ta'u wanna nuti akka uummati kuni nuyi limaatiidha jinnaan limaatiidha kaane kan qonneerraa argannurraa gadhiifnee kaane wanta kana ta'eef amma nurratti hin darbitanii kan jedhan uummanni jechaa jira ammas.
Uummata manarraa diigan kanaaf immoo horii kennan qabu?
horii kennuu fi dhiisati qorqoorroo manarraa buqqa'e sanuu fudhatanii raawwatanii baalasiltaan isa kafaafala dhaabatti galchanii ofii isaaniitti isa kafaafalu unkaan kan kennanii dhiisati.
Kun egaa magaala keessatti moo qonnaan bulaa biratti?
Magaala keessattis qonnaan bulaa birattis qonnaan bulaa birallee baay'ee akkana gadi fagaatee hin deemu magaala xixiqqoo kana kan akka maazuuraa jedhamu kara laga daadhii kara alaltuu bakki irra sandaafarra kana kanarraa diigan.
Akka jiraataa iddoo sanaatti ammatu mootummaa argitanii haasoftanii kosiin sun gara sana dhufuusaaf maal itti iyyattume natti hima.
aanaan achi wanna nyaataa ta'ee uummata nyaachaa jiruu fi uummata itti iyyatus hin qabu namni humna isaatiin hoo kan dhoowwatu ta'e malee namni itti jennee namni kosiisan akka achi hin dhufne godhu aana san gubbaa hin jiru suruma. Egaa uummanni humna isaatiin du'us jiraatus yoo ofirraa dhaabsise malee namni biraa hin dhaabse jedhee wanti ani yaadu hin jira natti fakkaata. Bakkeen itti dhaqanii abeet jedhan jiru kan dhaga'uuf hin jiru.
Kosiin kun qarqara bishaan lagatti dhiyoo waan jiruu fi daafoonsaa fagoo deemaa kannaan jedhan immoo jiraataa magaalaa sandaafaati.
Lagni illee ni jira naannoo sana. Laga san maqaa isaan beeku garuu laga haqaadhetti gadi yaa'a. Laga daadhii amma giddibiin hin jira miti.
Ee Bishaan laga daadhii kuni fuudhee dhaqeeti amma naannoo haqaadhetti naanna'a waan ta'eef qarree bishaan laga daadhii kanarratti yaanni qosheen kun balfi kun itti gatamu dhiibbaa mataa isaa danda'e qabaachuu danda'a. Qonnaan bulaan immoo miidhaa balfa kanaa hin beeka waan ta'eef fudhachuu irratti ulfaataadha waan jedhu sun tilmaamni ni qabu. Balfi kosiidhaa naannoo magaalaa Finfinnee irraa gara ganda baadiyyaa siree goyyeetti kan dhaqe lafa maasii qonnaan bulaa irratti naanneffame jechuudha kan kalalan. Yeroo san warshaa pilaastikaa Ayiraandii kana isatu achirratti oomishamadhanii ka'aniiti. Gaafa turee balfi sun achitti gatamuu eegalamu xiraa'ee baay'ee nu rakkise jechuun namoonni baay'eenis dhukkubsatan balficha sanniin balaaleffate qonnaan bulaan. Kanaan qonnaan bulaan bardheen gaddaadha akka achitti fidanii hin dhufne ofirraa dhowwaniiru.
yeroo ammamii gatame yeroo sana ji'a meeqa?
Naannoo ji'a saddeet akkas kan ta'u balfi bu'eeti.
Ee Balfichi ajaansaa fagoo deemee dhukkuba bal'aa ta'ee namoota baay'ee warra rakkisa waan ta'eef dhumayyannoo galchanuu jiran hin oolchine hin dhaabne. Qonnaan bulaan fuulduruma baay'atanii gaafa dha'u waltajjiirratti qabanii dargaggootas qonnaan bulaas mariisanii qonnaan bulaan kallattumaan dhimma sana akka hin barbaanne waan kaasaniif yeroodhaaf akka dhaabbate ni beeku.
lafti kosiin kan naannoo raphii jiru rakkina isa mudate beektu isarraan ka'anii gara sandaafaatti deebisu yaaddoo jedhu qabdu.
akkasitti waan jedhamu hin jira. Miidhaa guddaa qaba. Yaada isaan yeroo darbe kaasaniif erga balfi kun asitti gatamuu qabeetuun dhukkubni garaa kaasaa waan akka miidhaa kuffaa nutti hammaate waan jedhamu sanidha.
Garuu iddoon kosii gatuudhaaf dallaan itti hojjetamee ture sun oromiyaa keessa moo finfinneedha.
Oromiyaadha Oromiyaadha bulchiinsa magaalaa jala odoonteen dhimmaayyuu godina addaa bulchiinsa magaalaa naannoo Finfinnee dhamanii tuni aanadha kun aana baras jedhama ganda baadiyyaa siree booyyoo maatii qonnaan bulaan irratti oomishaa ture sani kan naannessanii tun irratti ijaarame.
Kanaaf mootummaan Oromiyaa irratti waliigaluu qabaa jechuudha.
Qaamni dhimmaa waliigaluu shaggaa.
Walumaa galatti amma jiraattonni jireenya keenyaaf fayyaa keenyaaf hin rakkisaa jedhu bulchiisi naannoo Finfinnee immoo kosii iddoo itti gatamaa tureen guutee carraan jiru gara sanaa jedhaa jira. Itumaan guddoo araaraa taatanii maal murteessitu?
Dhimmi kun dhimma lubbuu namaati. Kosiin gaafa gatamu bifa qilleensatiin illee kan keessa baheetonni deemuun jira. Ee dachii naannoo san keessatiin illee kan lolaadhaan lagatti naqamuun jira. Horiin illee naannoo san irratti bishaan dhuguu aannan sa'aatii fayyadamu jira. Rakkoo baay'ee qaba waan ta'eef barsi yookiin kuusiin naannoo magaalaa fi jireenya hawaasa baadiyyaa wajjin wal qabatetti rakkoo amma biyya kanatti uumame kanatu deebi'ee tuni ga'uu danda'a rakkooleen sasalphaa immoo akkuma qonnaan bulaan kanaan dura kaasee hin ajaa'a dhukkuboota adda addaa nutti hammaateen jedhu kun mul'achuu danda'a waa yaada sana jedhan qabu.
Jiraattonni sandaafaa akka jedhanitti aanaan isaanii Oromiyaa jalatti argamti. aangawoonni oromiyaa kanarratti yaada maalii qabu kanarratti itti gaafatamaa waajjira dhimmootii koominikeeshinii oromiyaa obbo Addisuu Araggaa argachuuf torban tokko guutuu yaaliin bilbila harka isaanii irratti godhe hin milkoofne gama kaaniin ministeera waajjira dhimmootii koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa akka ta'an dooktar Nagarii Leencoo yaafannaan biyya keessa hin jiranii jedhameen jira argannaan gama hundaa furdeen dhiyaadha agasittuu nagaatti an jaalannee gammadaadha.